radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kamirindi thomas kuri mikoro mwiriwe neza ni amakuru ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri
twagegeye kugira urugendo twiyamiriza abantu bagomba gukandamiza igihugu cyacu cyikukiye izuba riva
uyu rero ni honorable nkuru nziza joki chantal icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi byari mu myigaragambyo yabereye i ruyigi imyigaragambyo yo kwamagana uburayi amashyirahamwe amwe n'amwe n'ibitangazamakuru bimwe na bimwe mu burundi umuntu umwe yarishwe atewe gerenade mu ijoro ryakeye uyu munsi muri komine ya kayokwe mu ntara ya mwaro hagati mu gihugu abantu batandatu bamaze gutabwa muri yombi ku mvo z'amatohoza ni inkuru ya evariste nzikobanyanka
mu ijoro ry'ubucagucagu ry'uyu wa gatanu rishira uno wa gatandatu nk'igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu niho umugabo azwi ku izina rya bonaventure ntakabanyura w'imyaka mirongo itandatu n'itatu wo ku mutumba gihinga wa zone mwaro yicwa atewe gerenade ahuhoshwa n'imbugita ivyo vyemezwa na mustandere wa komine kayokwe nkundwa françois avuga ko uwo mugabo yiciwe mu cumba yahora aryamamwo uwo mutegetsi yishikiye mu gitondo ca kare kuri uno wa gatandatu aharaye hasheshwa amaraso yabwijwe irya amerika ingene ubwo bwicanyi bwagenze ejo rero mu ijoro igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo itatu z'ijoro haraje abantu ku rugo iwe baraca ku ruzitiro hanyuma barinjira mu nzu bakoresheje ibuye rinini y'abateye ku muryango baca baragenda barashika mu cyumba araramwo bashitse mu cyumba araramwo barakurayo umugore baramushyira mu kindi cyumba hanyuma baca babona rero gutera gerenade uwo muntu bahejeje kumutera gerenade rero baciye bamuhohosha bakoresheje imbugita ntawuzi iciwe mu kukuru ke wo mu banki yo kuziganya no kugurana na BCB yoba yarayazize baba baryango canke ababanyi b'uwo muhisi bose bemeza ko atamatati yari afitaniye n'umuntu n'umwe ngaho ku mutumba wa gihinga umukuru w'umutumba gihinga Michel Sindayihebura akaba n'umubanyi w'umuhisi atanga ubuhamya yagiranira amatati mu babanyi namwe muri mu kabari nta muntu n'umwe bari bwavuganye nabi ahubwo twatangaye nta kintu na kimwe yatuta n'umuntu n'umwe mu karere kose naha kuri centre aho gorobeza nta muntu n'umwe bari bwatabishuranye nabi ni urupfu rwadutangaje cyane intumbero tubuha twebwe nobagizi ba nabi tutazi ibyo baba barafatiye ko ntawe ubizi mustanderi wa komine kayokwe avuga ko amatohoza yaciye atangura kuva mu gitondo cuno wa gatandatu kugira hamenyekana abakoze ubwo bwicanyi nkuru wa François avuga ko abantu batandatu baza bahagaritswe n'inyamiramabi ku mvu z'amatohoza ubu twebwe rero abajejwe umutekano bahashitse hakiri kare bamwe bajejwe gutohoza nabo nyene barahashika baraheza baratangura gutohoza no kubaza ukuntu byagenze ubu rero abantu bashika nka batandatu bamaze gufatwa barashikanwa mu minwe y'inyamiramabi kugira ngo amatohoza atangure ubu rero ibikorwa aho niho bigeze twebwe rero nk'abarongoye intwaro twamaze guhumuriza abantu bose twasanze ngaho turababwira yuko abajejwe umutekano bagiye kubandanya amatohoza abandi nabo bo kwigumya bakarindira nayo ku makenga ashikirizwa n'abaryango babo bahagaritswe ko baba bazize umwikeko mustanteri wa komine kayokwe abitangira isiguro kubera imvura yari yaguye hariho ibirato ibirenge bagiye barabona hirya no hino rero baciye bikeka baraba n'abantu rero bariko baratohoza ko kugira ngo bashobore kumenya inkuru nyinshi kuko muri abo nyene abagizi ba nabi hariho uwagiye yahakomerekeye kubera gerenade nawe nyine yoba yaramukomerekeje bica byoroha rero yuko baca bagenda bararondera bakaraba uwo bafise inguma kwa muganga n'ahandi bagaca bongera bakaza barabaza rero n'abiketswe abafashwe bavuga bati nibyo ni mwebwe mwabikoze n'amatohoza ariko arabandanya uwo mutegetsi wa komine kayokwe yanabwiye ijwi ry'amerika ko muri iyo komine iri ku mugwa mukuru w'intara ya mwaro hari haheze nk'ikiringo c'imyaka ibiri umutekano wifashe neza nkundwa François asaba abarongoye gutekana bakabandanya bafatanye mu nda anabasaba kudoma urutoke ku kintu cose babona gifise intumbero yo guhungabanya umutekano bakakibwira abajeje intwaro n'umutekano hakiri kare i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika Evariste turakoze inshuti z'ijwi rya Amerika twababwira yuko umupira w'umupira w'amaguru igikombe cya Afurika cy'ibihugu ubu umukino wa mbere wa kimwe cya kane umaze gutangira hashize iminota mikeya itanu itandatu gutyo Tunisia irimo irakina na Burkina Faso dusubire mu Burundi mu ntara ya Ruyigi abanyagihugu bakoze urugendo rwo kwiyamiriza inama nshingamateka y'uburayi bwunze ubumwe amwe mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu n'ibimenyesha amakuru mpuzamakungu bimwe na bimwe ikigera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Joki Chantal Nkurunziza yari yagiye kwifatanya n'abari muri urwo rugendo umunyamakuru wacu Fidel Antoine Sabimana yadukoreye inkuru
mu itangazo ry'umushikiranganji w'intwara yo hagati no gukundisha igihugu ryasomwe na Citegetse Dieudonné umusitaneri wa komine Ruyigi ahanini ryagarutse ku kwiyamiriza inama nshingamateka y'abanyaburaya leta y'u Burundi yarayisubiye gutangara aho yumviye ko amarementanya n'ibinyuma byuzuye mu itangazo ryasohowe n'inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya yo kuri wa cumi n'icyenda nzeru uyu mwaka turimo mwibuke ko buca iryo tangazo risohoka ishyirahamwe mpuzamakungu human rights watch ryamye ricoza igihugu cyacu ryari ryasohoye raporo yaryo yuzuyemo ibyo binyoma aho naho umenye ko atagitangaza kirimo kuri iryo shyirahamwe risanzwe ari igikoresho cy'abanyaburaya mu guhotora no kurenganya ibihugu bya afurika muri iryo jambo havuzwemo n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu burundi ko ari mu batanga amakuru y'ibinyoma iryo tangazo ry'ibinyoma n'amanerementanya ry'inama nshingamateka bya buraya ku byerekeye hagati y'akazi muntu risohotse kandi inyuma yaho irindi shyirahamwe ryitwa fidh riherutse gusohora ayo marementanya nyine ribifashijemo mu kinyegero n'ishyirahamwe ryafashwe na leta y'u Burundi ryahoze ryitwa rigiteka iryo naryo rikaba ryahoze rirongowe n'umwe mu bateye umudugararo mu gihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akaba asigaye yibera mu gihugu cy'u rwanda imbonesha kure y'abafaransa france 24 nayo yatunze urutoki muri iryo tangazo iryo sekeza rityoza uburundi rishishikara gukorwa biciye mu bimenyeshamakuru byo mu mahanga na cyane cyane imbonesha kure y'abafaransa france 24 isanzwe iri ku isonga ry'imirwanya leta y'uburundi iyo mbonesha-kure yatanguye icyo kibi kibishe kuva kera mbere y'uko n'ibyitwazo by'ikiringo cya nyicubahiro umukuru w'igihugu bikorwa urugendo rurangiye joki chantal nkuru nziza icegera cya kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yibukije ko uburundi bwikukiye kandi bwikwiye twejeje kugira urugendo twiyamiriza abantu bagomba gukandamiza igihugu cyacu cikukiye izuba riva ndabahamagariye kubatsindisha ibikorwa umwumvikano mu kubumbatira amahoro n'umutekano na cyane cyane gushyira imbere ibikorwa babone yuko naho batahari turabayeho kandi tuzobaho kuko imana iradukunda cyane abarundi ahasigaye bazobona yuko twikukiye by'ukuri twishoboye urwo rugendo rwari rwabanjirijwe n'ibikorwa rusangi vyakozwe muri karitsiye ya sanzu aho baciye ibarabara riva kuri lise ya ruyigi rija ku kibuga ca kijambere c'umupira w'amaguru kiri ahitwa mu budagi mu gisagara ca ruyigi urwo rugendo rwari rwitabiriwe n'abashingamateka batowe mu ntara ya ruyigi kiretse babiri baturuka mu runana mizero y'abarundi mu ruyigi fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
noneho tunyarukire arusha muri tanzania habera ihayanishwa ni ukuvuga imurika ry'ibikoresho by'ubuhinzi n'imbuto za kijyambere ni imbuto z'indobanure zihingwa mu karere ka afurika y'ubumanuko ni ukuvuga afurika y'amajyepfo mu mugambi wo kuzikwirakwiza no mu karere ka afurika y'ubuseruko afurika y'uburasirazuba ndetse zimwe muri zo nk'ibigori zimaze kugera mu burundi mu rwanda no muri kenya pierre claver niyo nkuru ari arusha aratubwira ibiri muri iri murika n'ihayanishwa ririmwo imashini z'ubwoko bwinshi zo kurima gusoroma ibyeze no kuvomera hari n'ibindi bikoresho byinshi bya nkenerwa mu burimyi n'ubworozi hari kandi n'imbuto z'ubwoko bwose hamwe n'imboga n'amashugwe bya kijambere byose bituruka mu gice cy'akarere ka afurika y'ubumanuko nk'uyu afise imboga Hapa tuna nyanya ata dufise itomati nziza ziri mu bwoko butatu butandukanye zirarinda indwara zivamo nyinshi ziragwira mu murima zishobora kumara umwanya munini zitarapfa hari izimara iminsi cumi n'itanu iminsi mirongo ibiri n'itanu canke mbere n'iminsi mirongo ibiri n'umunani ati turafise n'imbuto z'imyungu nazo nyene zimeze gutyo zirinda indwara kandi ziragwira kubera zihinguwe mu buryo bwiza burimwo n'imiti ati abahinga berekana ko n'iyo waziriye zaba izitomate canke imyungu eka n'amashu yo muri ubu bwoko bwa kijambere bifise akamaro kanini mu mubiri kurusha izisanzwe OPV iruhande yiwe hari ibigori ikawa icayi ibitunguru n'ibindi ababizanye bavuga ko ari imbuto zirobanuye
Tunazalisha mbegu za mahindi.
ubatiraba nk'izi mbuto z'ibigori twebwe dufise zishobora kumera mu bice byose n'ibihe byose haba mu mvura nyinshi iyo hari imvura isanzwe canke ahakanye ati turafise n'ibigori bimera mu bice by'imisozi mu biyaya canke mu myonga ibi bigori byacu biragwira kandi birarinda indwara ushobora gukoramwo ubuyi ifu ivamo umutsima canke ndetse n'intete Yaani hata ugali wake utauona.
izo mbuto z'ibigori ziramaze gushikanwa muri kenya malawi zambia no muri afurika y'epfo ihinguriro ry'izo mbuto z'ibigori rivuga ko mu rwanda no mu burundi rifiseyo abo bakorana mu kugwiza izo mbuto zirobanuye abaremyi bato bato bariko bagendera iryo hayanishwa ririmwo imbuto n'ibikoresho vya kijambere mu vyerekeye uburimyi n'ubworozi babwiye ijwi rya amerika ko naho ari ingirakamaro babona ko bigenewe abarimyi bo ku rwego rwo hejuru bamaze kuronka amafaranga menshi kwa wakulima wakubwa.
ubu mutamate ku barimyi bakomeye cyane ni sawa kuko mbona haje imashini nyinshi zo kurima no gusoroma ariko kuri twebwe ntaco bimaze kuko tudashobora kuzigura ico dusaba leta nuko izo mbuto yozigura ikazigwiza hanyuma natwe tukazironka ku mahera make hama izo mashini nazo leta ikazikoresha ikarima hanini natwe tukayigurira umwimbu canke tukaja mu mashirahamwe ikadutiza Eh, msaada wa serikali kwa nchi yetu.
naho biri uko abahinga bavuga ko ku isi yose abarimyi badashobora gutera imbere ngo bateze imbere n'igihugu badakoresheje imbuto zirobanuye hamwe n'ubuhinga bwa none bwo kurima david nyange ni umushakashatsi muri kaminuza akaba n'umuhanuzi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi muri tanzania Kwa nchi zingine ati ibihugu bindi bimeze nkatwe mu burimyi itoni zitanu z'ibigori zishobora kuva mu murima wa hegitari imwe ariko aha iwacu mbere no mu bihugu bya afurika y'ubuseruko hegitari zibiri zitanga itoni zitarenga zibiri n'igice umuntu akakura nk'umuriyoni umwe gusa w'amashiringi ya tanzania ayo ni hafi amadolari amajana atanu y'amerika umuryango nk'uyo usanga ugizwe n'abantu batanu nk'ayo biharuro byerekana ko kugira ngo batere imbere babwirizwa kuronka n'imiburiburi imiliyoni zitanu z'amashiringi hafi ibihumbi bibiri n'amajana atanu by'amadolari ni ngombwa ko abarimyi bijukira imbuto za kijambere amerewe no kuvomera aho bikunda bagatera n'imbuto zirinda uruzuba mu gihe rwatse nko muri ibi bihe pia uendelezaji wa miundombinu ya umwagiliaji.
iryo yanishwa ry'ibikoresho n'imbuto vya kijambere mu burimyi ribaye mu gihe igice kinini ca afurika y'ubuseruko na tanzaniya irimwo havugwa inzara iturutse ku kuteza neza imirima bivuye ku ihindagurika ry'ibihe muri tanzaniya aho gushika ubu imvura ikaba itaragwa pyeklavi n'inkuru yarusha ku bw'ijwi rya amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
reka kurinda uriruka ndakurindiriye sha boswingu naze kugutebya aho ubona Eh.
akeza barakigorera ni aha wibaza ko ari ibintu bisanzwe Eh.
nawe nyine ucushira ko nakabirya mana jeho natinya ko nogushavuza ndakurindiriza ku ruzuba wohava wiraburanira wanjye ni sawa none Ah, ni sawa bosco akazuba niko gasaza ahandi ho ni byose atari byari neza naho n'amahoro Mm, amahoro gusa n'urushe n'ibiki Eh, aho ubona ndarushe vrema eh, niriwe mpagaze nigisha tuturajuha ntumbwiye mbeko ndakubonye Eh.
ndaruhutse pe uzi ko je nacitawe uruko ndigani ntushitahura kubera iki ga bosco urafise ingorane ko utambwiye ndagufashe reka ubona Eh.
niwe uzintera nta wundi sa jewe sinarinzi ko vyoshika umuntu akambuza amahoro uko kose ye ndakunze amahoro gute reka sigura ntabyo ntahura urazi ukuntu ngoma ndakwiyumvira ku murango no mw'ijoro no kuryama ntibigikunda ngoma ndakwiyumvira aho aho rero ivyo wumva n'ibisanzwe Mm.
uno munsi hoho mw'ishuri Eh.
navuze izina ryawe deux fois oya urankuyeho Eh.
uti mu ishuri yego nije nakubujije amahoro gushika iyo hose ga bosco Eh, oya n'ukuri n'uremeye Eh.
nagufitiye agakuru keza n'ukuri akahe gace mbwira none ucuhagarara Eh, ngo tuvuga tugenda noneho ushaka no kwiruka twiruke mugo umbwiresha
uretse rya jambo wambwiye Eh, urafashe umwanya wo kubyimvira bosco kandi utari muto Eh.
usanga naje ntigirishije ni uko nyene kandi ndagukunda kandi inyishu nyego yo niyera uranyemereye koko yewe mana uri mwiza n'ukuri urakoze urakoze urakoze urakoze sinzi uko nobivuga Ntumbwire.
ndagukunda nanje Eh.
kandi cyane urabizi Mm.
basingwa mu ndashima Ah, oya oya pana mu nzira bosco oya nta na ko haba kimwe tuba inkuru yo ngaha Mm, mugare naho turi kumwe n'ushira mu bya mariage eh, didakora ko dusohokana Eh.
baracarikana nta mariage nshaka vuba ibyo byo gukunda naheze amezi abiri ngo ubugeni sindabyerekana gato ibintu nk'ibyo burya ni ukubyitondera cyane niyera Sa.
nanje ndindiriye wewe Eh.
naho wambwira imyaka cumi nzorindira ko turi kumwe ubu mutima wanje uraruhutse kandi ndazi ko byose bizogenda neza Eh, aho nisanga ko tubyumvikanye ko yego bizogenda neza cyane aje ndabyizeye kuko burya ndakwemereye kuko ndagufitiye confiance ikiganiro cyaryoshe Sasha cyane.
cyandibagira ko mfise antene Mm.
bayi reka niruke turasubira sha
tama ngira ngo ngiye kuruhuka yami ni hiro yawe urazi neza ko mu mwaka uheze amezi nkaya ingene wamundaza kujya musonga Ha.
ngo ninda guha amafaranga yo kuja Yego.
gusuma nawe urahiriwe sha muramwa wawe yagupfiriye neza
urapfa kutabisesagura gusa Ndabisesagura eh, gusa.
uvyigina Eh, urazi neza ngene inzara ibabaza nanje ko ndabizi Eh.
nico gituma ntazemera yuko biwacu bansonzana kandi ndi mu rugo rwuzuye Yeah?
yego Eh, eh, ugira utangure kuzuba bigemura rero Eh, kandi urazi neza ko twashonje tukabura ivyo n'utugarukako ndavyibuka Eh.
mugabo ndebere Eh.
uravye imirima y'ibigori Eh.
ukaraba birya biroro vy'ibiharage twasanze mu nzu Aho.
n'irya mirima y'ibijumbu Eh.
ayico ntavuze n'ibitoke Eh.
ubona tutabishoboye twobirya tukabimara sha gushora tuzoshora kama kubyagwa gusa sasa nacisha ngo nagafuro
yewe yemwe uko bakavuze emwe ngo atagapfuye ntagakira ubu uratanguye kugayagura urwagwa n'ingene mu minsi iheze uwakugurira icupa ry'urwajwenze warara uramuhetsagira
ega ega Wayambarira, Matama. umugabo atunguwe ndapfuye nari umugabo n'igihe nawuciye
emwe kandi mugani wawe ntiwirire umutima uri mu nda kuko si wowe wabishe bahitanywe n'urwabo
bazi rero no kuraba tukaza turarondera abakozi Eh, ha.
badufasha hano hantu kuko genda ndabona ko ntashoboye kwirirwa mu bikorwa nk'ibi byo kuza ndashobora imirima nkubariye ko jewe urya mukobwa yivyita tugiye kunaniranwa mbega ayo mashuri aja kure twebwe azotumarira iki Eh, boyambarira n'ukuri je nakubwiye ko ari ukwitonda ashi kugira ngo jeha amafaranga tujye turabatangira mu ishure wiyumvira hambya ko anezereza akunezereza atakunezereza jewe ejo ntazonsubirana kwiga bino bigori bidahereye imuhira none agira twe na wewe twovyikorera twe tukabiheza na wewe Eh, jeho ntumparuremo Umve, kuko n'ubu numva akanyota gatanguye kunkabakaba Aho da.
mbere ngo masimbira wo kwibarabara ngo biteyo rimwe nca ngaruka eh, ndebe nukuri kose ukamvana ngaha numvana uje ngaha.
kunywa nande sigare ntubitse umukanda ushaka ko uje uragenda rero nsiga ngaha urabanza ukure ivete mu ishuri tuzoje turasigarana Eh, ivyo je nakubwiye ko ari ivyo kwitondera erega amatama ahantu ugire ngo aha turi mu rwa mwene wacu ntiwibaze ko binezereza bose ah, birabasha Eh.
woje arishinga ivy'abantu wewe yogishinga aha tuzoreka gutunganya ivyacu ngo nuko abantu batubona rega none kuvuga ivete wenyene gusa gidiyo nawe Eh, we nibuge ariko dufasha gutunganya ibyo mu rugo ha eshwi da Eh.
jewe navuze ivete Eh.
kuko mbona ari washobora kumfasha Mm.
kuko na kare nta mashuri y'abakobwa urabizi urya muhungu nawe Mm.
itu uramwibwirira umwirabire mviriza rero kandi burya tutaravye neza asha nyawayo nyene ntazogera atatumereye nabi asha kuko mbona n'iryo shuri naho tutorimukuramwo Eh.
asha we wazahije kuryivanamwo
aho rero ubona ko abagore twigorewe bazohava bavuga ngo ni jewe nari mukuyemo
none ivete we ntiyarivamwo uzovyemera ko rero wari mukuyemwo
mbega yemwe nanzi ngo inkwi ndazishikanye ndaza gushobora kuzisatura ah reka mbe ndazishyiraho mu bwatsi impene zanjye ntizitwe na kigoyi
utamengura umukecuru yaheze n'ukuri aha niho renda kumviriza
Eh, erega sinari nakubonye ntiwari Nariko wambonye?
ndivugana ibi bikujya ntibigenda bitamvunye umugongo ehe ndabira nawe ingene binganangana yehe izo zo si inkwi n'igiti wibye inkwi zingana gutyo wazikuye hega hanze hewe ndaziturumbutse ko ngiye hariya mu mwonga Eh.
nca ndikorera ndazana ntawe yemwe imana irampaye none waje ryari ko ndagusanze hanze none ko nashikiye ku mugaro Eh.
washaka nce nkora iki ahubwo ntangaje n'ukungene washoboye kuzikorera Emwe, nazikoreye izo nyene.
zizomara igihe none ko nashikiye ku mugaro Mm.
washaka nce nkora iki
uratomboye ahubwo ko nciye nshika none urahishije akagwa waruje kuntumira ati nzagwa Eh.
Ha, ubu ntaronse akaburingo ndarusange kuko abasazi Mm.
Ha, mu nzu iwanje hoho shaho rusigaye ari umugani
eka si Oh.
iwawe gusa mbona ari twese n'ahandi ni ukuri ibitoke byaratembereye sinzi iyo bigeze n'igihe bizogarukira jewe agasara niko nza ndabona rimwe na rimwe naho ibindi eh, narahevye reka nicare hano mu gatutu ubu urantera inkuru nimutagira ironderera abana bawe ego reka nanjye nzana ibiharage yego mbe ndabitonora uno munsi dufungura uduharage dutoto aho byakabereye ni kera
abana baraho barafyinye mugabo barundi sibo reka bivyinire kubera bagifise nyina
reka nshaka kuvuga ibyo wa muntu we uca unyibutsa abana ba ruminata yo bagowe nca numva n'ishavu riyinyishe n'ukuri reka reka reka vyabarya nta n'uwo bivuga ingorane zirya mfuvyi zibonye Ah, birababaje zigera kubura abavyeyi zice zitako zisatukura ewe ndebe nta mugabo w'igito ndabona nkawe Huwa, si umuntu yaravubuye urazi ingene afashe nabi abana bari aho bari mu kwicwa n'inzara neza uzi ukuntu bwonze kayivete koko umenga kohenurwa n'umuyaga kurya imfubyi no kwihenda cyane koko ntubuzi ico zizovamwo mbega ijya gifu cy'umugabo nari jya sema ry'umugore ubona bazobakundira ko hari ico bavamwo ko byose bazobibahereza ko n'ukungene sha ruminata yari yarabaguye ko akabaronderera sha ubivuga nk'ubizi Mhm.
eh ntibazobakundira ko bavamo ikintu urazi ko ndebere rya tongo rya rumina atagira ricishe ku buhepfo mukama w'ikigongo yovyubaho oya ntiyogeza hiyo n'ukuri
wowe uramubuza jewe Mana navyiyumviye neza yuko ariko ararondera uwohamugurira kandi rero ngo ku mahera make jewe ntadamwe n'ukuri ntagira umutima je narabikubwiye mbega yemwe burya bupfubyi buhowe iki mbe buzobaho gute ko ndebere agataguye ibyabo byose ewe bana ba ruminata barambabaje
oya oya ni ukuri uriko mukina hagati muri tere ihera ukuntu garde mwamusize wenyine inyuma ari mubona ko kubatsinda byo mukino waba waje diyo subira inyuma mu kibanza cawe hama nimero de egera imbere gato Ah, umviriza waje okay reka kuguma umatanye na fiyake egera imbere egera imbere kugira amapasi amushikire neza hama satirizi ikoresha ya tekinike ya gwara yabahaye mureke kuguma mwiruka gusa
we uranengera hose kumvu ugapfa kwitakana itabiye banza urabe neza ko washyize imbere ya gardiye amubone kugira amafyeri
nawe we fiyake reka kumukarira N- ntaco uri kuramfasha urabona ko nikonsatira jenyene none ko ushaka mbe hose nk'imvura ushaka ndabigire
uva ni muri hagushwana ahubwo egera ngaha ndababwira kandi umunyaruka dusigaje akanya gato cyane
nimuze basha mureke kugora koca nyaruka ino umviriza rero bahungu imbere ya byose turi ekipe kandi twese turondera iki Intsinzi.
ibyo murabizi koci turabizi hasi nimba mubizi nimba mubizi kuko muri ko mugira umukino individuel ni nimero de Sifiyakarya.
iryo ni ikiso rya nimero de ubiriza umwe wese aronse umupira aca yiruka ashaka gushika ku poto gutsinda ibyo ni biki atanga ipasi nimwe ahaye mugenzi wiwe ibyo biraba kandi urukino mwari ko murakina nanjye narubonye ndaje murazi ko ekipa idakwiye kandi biragoye gukina hari ububutsi murabizi yego none aca aguma ntuka umviriza muciye muguma mwigungana umupira gutsinda ntibikunda ibyo byo ntibikunda kwera reka turabe plan dukoresha kandi ubu muyikurikize mwabyumvise yego turabyumvise abasatirizi ndabisubiyemo neza mu byumvirizo abasatirizi ni nimero indwi inimero cumi n'imwe n'inimero zitanu Cinq, Eh, mukorane ntihagire uzogumana umupira mutange amapasi menshi kugira ngo muruhishe abo muhigana hama fiyakira jokeri korera ahanini mu kibanza cya gwara ko atari hari Mm. nibyo babaha umupira mugerageza gutsinda hama gardiyo ugume urikanuye ntihagire igitsindo cinjira mwabyumvise are subira kuri tere turaza fiyake ntusubire kuza uranta jenyene uza urampa amapasi mungu urabona ko haba none we kwirirwa nk'umukobwa ntiwirukane iminota ibiri uba uri kurahemba nk'ubwira turike kandi ndi kureba ibyo biyoga mwirirwamo munywa na bajya bahungu izo nzoga sha Eh.
zizoba zo muvamo muze mu mbarira ariko urumva kura ngaho nta nzoga zituma niruka Emwe, ahubwo nibyo.
niwe wiruka nk'ubuhungu ukamara ikibuga cyose wiruka ata n'agapira uriko uratanga wakibugawe Eh, erega iyi ni futuboro z'ugusigana sawa n'ikizima ndagwana yuko nkakuma nta mpanuro za- yamara umenye ko izo nzoga zizokomera nabi na cyane cyane nti, uri gukina umukino w'ingufu nk'uyu Sinashobora Eh.
kugira inzoga.
jokeri na fiyake si umwanya wo gutera inkuru no guharira ni umwanya wa antrenema muribagiye ko maci ari ejo Eh, tukaba ataco turashikako nyarusa dutangura abandi barabarindiriye oya sha jokeri gerageza ube seriye vurema turebe gushavuza koci zurira ka kajede kagwara kura ngaho rero burya asubire.
rwara nawe mwamugize ikimana ataranguka ntimwakira oya sha jokeri reka kuyigirisha nuwanka urukwavu aremera ko runyaruka Asha, nawe ni ndakwisabye N- narindire buce tumwereke ko ataca amaze muri ekipe yacu bandanya mukina nka 30 minutes penda bareka muje kuruhuka
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirori n'ikinyarwanda
Charlie na na na
Not your sturdy black man, no. Living in the same room by the music. God, I will love you.
Chibasuma uzela kwiburabe Numwe gusa nabona wagusimbura Oh, mama. Oh, mo- oh, mama. Oh, mama. Oh, mama.
ndabamwiza uje urugwiro nituze bigira hino wibwira urwa ngukunda urasusurutsa n'akazu karashe ukangusha neza n'akayaga kari munsi
ijwi rya amerika burkina faso irimo irakina na tunisiya muri kimwe cya kane cy'umupira w'amaguru w'igikombe cya afurika muri gabon niwo mukino wa mbere w'iki kimwe cya kane mu kanya saa tatu ku isaha yo mu rwanda no mu burundi senegal irakina na cameroon kandi itsinzwe ihita igenda murakoze rero mugire umugoroba mwiza munogerwe n'ijwi ry'amerika